Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tanga ishaka. Nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri ino saha.
kuba bari batumweko n'ubutungane hama bakaca bafatwa n'igipolisi navyo ni ibintu bitangaje ari naco gituma n'ubu dufise amakenga y'aho bari aho bajanwe n'umutekano wabo ko wifashe muri kano kanya Uyo ni umwe mu banyeshuri ba kaminuza avuga ko batangajwe kubona bagenzi babo bahagaritswe n'igipolisi nyuma y'aho bumvirijwe n'ubutungane. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Turabashikiriza kandi inkuru yerekeye ibiziga bibiri vy'abantu batowe eh, vyatowe kuri uno musi wa kane eh, muri zone ya Gatumba i Bujumbura. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa ku Burundi ibiziga vy'abantu bibiri vyatowe mu gitondo co kuri uno wa kane ku rubibe rw'u Burundi na Kongo ahitwa Vugizo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Musitanteri wa komine Mutimbuzi avuga ko abo bantu ari abo ngaho nyene ku mutumba wa Vugizo. Damien Barindambi yabwiye ijwi rya Amerika ko biciwe muri Kongo iyo bari basanzwe bashorera ibidandazwa bigizwe n'imfungurwa ibiziga vyabo biza gutabwa ngaha eh, ngaho ku mutumba wa Vugizo mu Burundi dutega amatwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka kuri iyi nkuru
Ivyo biziga ni vy'abagabo babiri Ndikumana Jimmy hamwe na Eliya bose bo ku mutumba wa Vugizo wa Rubondo hafi y'urubi Burundi buhana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi mu burengero bw'u Burundi abo bagabo bari bagiye kurema isoko kuri uyu wa gatatu bashoye imboga z'amashu ahitwa Kiriba Ondesi mu gihugu kibanyi ca Kongo nk'uko bivugwa n'abaryango babo bahisi basubiye kubabona kuri uno wa kane ari biziga umustandari wa komine Mutimbuzi Damiano Baninambi yemeza ko abo bagabo bishwe barashwe n'abitwaje ibigwanisho bavugwa mu buseruko bw'igihugu kibanyi ca Kongo imbere yuko baza gutabwa ku butaka bw'u Burundi mu gace ka Vugizo nishirahamwe ACPDH riharanira agateka ka zina muntu rifise icicaro muri zone Gatumba Saki Mathieu arirongoye yemeza ko abo bagabo bagandaguriwe muri Kongo imbere yuko ibiziga vyabo biza gutabwa ku butaka bw'u Burundi uharanira agateka ka zina muntu yemeza ko aho ku rubibe Burundi buhana na Kongo na cane cane muri zone Gatumba abantu bama banyurujwe n'abitwaje ibigwanisho aho hari n'abicwa birakunda kuba kenshi barakunda kunyuza abantu n'imbeshe birakunda kuba kenshi twama twabibonye na twebwe kenshi turakunda kuronka inkuru zijanye n'uko abantu bakunda kunyuruza kubera justement ah, bari ahantu umutekano ukunda guhungabana cane ahantu hegereye umupaka wa kongo cane eh, ku buryo urumva abantu baho bama bagize ingorane z'uko imigwi ifata ibigwanisho ikunda gufata abantu bakabanyuza byose turabizi aho ku rubibe rwa Kongo n'Uburundi uruja n'uruza rwari rwifashe neza nk'uko ababa na cane cane muri zone Gatumba babivuga ivyaraye bibaye bashikiriza ko ari urukurikirane rw'ubugizi bwa nabi bagirirwa n'abitwaje ibigwanisho baza bazananye mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Saki Mathieu arongoye ishiramwe CPDH riharanira agateka ka zina muntu asaba ko bajejwe umutekano ku rubibe rw'Uburundi na Kongo bokongerezwa kugira bakingira abanyagihugu bahaba ubundi hagati ya kongo n'u burundi nta migenderanire mibi ihari mu byo dusanzwe tuzi gusa nibaza ko kubera ari ahantu haba habaye insida nk'izone twe twagumye tuvuga ko abajeje umutekano bakwiye kongerezwa bagakingira abanyagihugu kugira ngo uwo ari we wese akore ataco yinona yisanza ko ari ahantu nyene hari umutekano igikwiye ni uko abajeje umutekano bo- bogerezwa ahantu baka- bagacungira umutekano w'abanyagihugu kugira ngo eh, bagume bumva ko bisanzuye ibikorwa vyabo baba bariko bararangira umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko abagabo batatu aribo bari bashoreye imboga z'amashu mu gihugu kibanyi ca Kongo iruhande y'ivyo biziga bibiri Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi avuga ko hari umwe atawuzi irengero ryiwe we nawe azwi ku izina rya Hakizimana Alexis ari mu baheruka kurekurwa ku kigongo c'umukuru w'igihugu yari yafunzwe co kimwe n'abandi bagirizwa ubwicanyi bwakozwe mu bunywero bwo mu gatumba chez les amis mu mwaka wa 2013 nk'uko umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabibwijwe rya Amerika mu makuru y'umutekano kandi tukiri mu ntara ya Bujumbura muri komine Kabezi igipolisi cy'u Burundi catoye mu gitondo co kuri uno wa kane ibigwanisho bigizwe n'amabombi indwi hamwe n'amasasu majana atatu y'inkoho yo mu bwoko bwa karashinikove umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatangaje ayo makuru avuga ko ivyo bigwanisho vyatowe kubera amakuru abajejwe umutekano bahawe n'abanyagihugu bo mu gace ka Mubone ahatowe ivyo bigwanisho Pierre Nkurikiye avuga kandi ko atamunyagihugu wo hafi y'ahatowe ivyo bigwanisho yakomwa komwe agasaba ko n'abandi boba bazi ahanyegeje ibigwanisho bicira umuriro buvunira urugohe abajejwe umutekano ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika turagushimiye cyane evariste nziko banyanka kuri iyo nkuru handi naho abanyeshuri batanu bo muri kaminuza y'u Burundi n'ishure nderabigisha nderabigisha ns bahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kane mu gitondo bose ko bari batanu bari baserukira abandi aba banyeshuri bahagaritswe mu gihe bari bahejeje kumvirizwa n'umucamanza bagenzi babo basaba ko bomenyeshwa aho bafungiwe kandi bakanarekurwa kuko ku bwabo bazira ubusa bamwe mu banyeshure bibaza ko intandaro y'ifatwa ry'abo banyeshure ari ingingo nshasha yo gutanga imfashanyo niyo bita bourse ku ideni abanyeshure bamaze iminsi biyamiriza ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikanezi Bujumbura
bose uko ari batanu bafatiwe ku mugwa mukuru Bujumbura bari bazindutse bitaba imitahe barungikiwe n'ubushikirizamanza bwa Republika bukukira sentare nkuru ya komine Mukaza muri meri ya Bujumbura nk'uko biboneka ku mitahe y'abo banyeshure bari barengukishijwe kugira ngo habe amatohoza y'ibanze instruction mu gifaransa abo muri kaminuza y'u Burundi ni batatu bose bari baranye imitahe akaba ari nabo bari bijanye kwitaba ubutungane abandi babiri bo mu ishure nderabigisha Enes nabo baronkejwe imitahe mu gatondo ko kuri uyu wa kane nyene bacaburizwa imodokari y'ishure bajanwa kuri parke ikibukira sentare nkuru ya Mukaza abo banyeshure bamaze gushika aho bumvirizwa no mu majisa bahamaze umwanya urumerumara imiduga itatu y'igipolisi yaciye izira abayora abanyeshure bari mu nzego ziserukira abandi muri kaminuza na Enes bemeza ko batazi icatumye bagenzi babo bahagarikwa ariko rero baribaza ku ifatwa rya bagenzi babo rifitaniye isano n'ingingo nshasha ya leta yo gutanga agafashanyo bose nk'ingwati izorihwa aho karonswa ku buntu nk'uko vyari bisanzwe bigenda mbere muri NS ho bari bamaze gusohora urwandiko ko kuva kwa 2023 ku kwezi bazohagarika ivyigwa biyamiriza iyo ngingo ubu numwe mu baserukira abandi muri NS ntawe ubizi neza ico bafatiwe ariko irwo rwandiko rwariho ari rwarasohotse abanyeshuri kuko irya ngingo ntibari bayakiriye neza bari bashaka kugaragaza akababaro kabo kuba reprezanta bacu nta yindi ngwane bari bafitanye n'abantu twibaza yuko byaba vyavuye kuri uko kuntu abanyeshuri bo batakiye neza iri tegeko risubiramwo itunganywa ishasha ryagafasha agashushanyo kabara gahabwa abanyeshuri kagira preburse abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi na NS batangazwa n'ukuntu bagenzi babo bahagaritswa n'igipolisi kandi bariko bumvirizwa n'ubutungane turatangazwa yuko bashobora gufatwa n'igipolisi mu gihe ubutungane aribwo bwari bwabatumye ko ahubwo twari tuzi yuko bumvirizwa n'ubutungane bakarekurwa canke icaha kibagiriye bagafatwa nta wanse yuko nuko tutazi icoba catumye bafatwa ariko rero kuba bari batumwe ko n'ubutungane hama bakaca bafatwa n'igipolisi navyo n'ibintu bitangaje ari naco gituma n'ubu dufise amakenga yaho bari aho bajanwe n'umutekano wabo ko wifashe muri kano kanya abanyeshure basaba ko bagenzi babo barekurwa ico dusaba muri uno mwanya nuko aho bari hose umutekano wabo na cyane cyane ku magara yabo byo kubahirizwa hama ica kabiri nuko borekurwa kumbure nakwe tukamenya ico ico bari bafatiwe hama ibikwirikira bigakwirikira mu nyuma amakenga y'iwacu ni uko abo basanzwe barongoye abandi banyeshuri tutazi iyo boba baroye cya kabiri umutekano wabo ntitwaba tuzi ingene wowe umeze ubu icyo twasaba rero twasaba yuko batubwira na cyane cyane nk'uko umutahe bari babuhawe n'ujejwe ibya sekirite muri kaminuza y'u Burundi yuko iyo tubwira aho boba bari ubu n'uko umutekano wabo woba wubahirijwe cya gatatu nacyo nuko barekurwa bakidegembya no kumenya n'ico boba barengukiye kuko bari muri bamwe baserukira abanyeshuri ntitwumva rero icatumye batora bamwe kuko ni batatu mu barenga cumi baserukira abandi banyeshuri kuva ku muhingamo kuri uyu wa kane ku ishure nderabigisha NS no mu bigo bimwe bimwe vya kaminuza y'u Burundi nka IPEA hamwe na Mutanga ku mugwa mukuru Bujumbura ivyigwa vyahagaze aya makuru yemezwa n'abigisha hamwe n'abanyeshuri nyene hari amakuru avuga ko abanyeshuri bafashwe baba bafungiwe mu iperereza yaba imiryango canke abandi banyeshure ntawe urayemeza mu gipolisi cy'u Burundi tubajije baturungitse ku muvugizi wa parike nkuru ya Republika Agnes Bangiricenge twamurondeye kuri telefone ariko ntitwamutoye Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika Eloge Urikaneza turagushimiye Handi naho sentare isubiramwo imanza ya Ngozi yarengukishije imigwi ibiri y'abaregwa ivyaha vyo guhungabanya umutekano umugwi wa mbere ugizwe n'abantu icenda bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu bungurijwe n'umushikirizwa manza wa parike ya Muyinga inyuma yo kwezwa na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ku caha bagirizwa umugwi wa kabiri ugizwe n'abasirikare bagirizwa kugira umugwi w'abasuma bateye i- eh, bitwaje ibigwanisho bateye ku ikambi y'abasirikare ya Muyinga abo nabo bungurujwe inyuma yaho bagiriwe ico caha ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
umugwi wa mbere warengutse imbere y'intahe muri sentare subiramwo ya ngozi ugizwe n'abasirikare bagiriwe icaha co kuja hamwe bakagira umugwi w'abasuma bitwaje ibigwanisho batabifitiye uruhusha mu basirikare bamaze kwagirwa n'ico caha harengutse abagera kuri batatu bafungiwe mw'ibohero rya ngozi bungururije igihano co gufungwa imyaka mirongo itatu no gutanga ihadabu y'imiliyoni zitanu z'amarundi iyo hadabu idatanzwe bagaca bahanishwa umunyororo w'agasindikiro w'imyaka mirongo ibiri n'itanu yiyongera kuri iyo mirongo itatu baciriwe ico gihano bakaba bagiciriwe na sentare nkuru y'igihugu ya muyinga inyuma y'igitero cakozwe ku ikambi y'abasirikare ya mukonyi mu gisagara ca muyinga hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu barengutse uko ari batatu umwe wenyene niwe yari afise umushingwamanza amuburanira sentare yabajije babiri bandi ko atamushingwamanza bifuza ko ababuranira baci basaba kunguruza isango kugira barondere abababuranira basiguye yuko bamenyeshejwe ko baburana uno munsi batevye ni ukuvuga kuri uwa gatatu itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi eka n'umushingwamanza yari ahari yasavye sentare ko yotanga irindi sango ku mvo zibiri ku mvo ya mbere umushingwamanza yavuze ko mu bantu bane bamutatse ngo abafashe kuburana umwe gusa niwe yari yarengutse kuko ari hafi mu ibohero rya ngozi niko gusaba ko mu isango rikurikira baba begereje abo batatu basigaye hafi y'aho baburanira imvo igira kabiri umushingwamanza yasabye umwanya wo kwiga dosiye yasiguriye sentare isubiramwo ya ngozi ko bamutatse ngo aburanire buca barenguka sentare isubiramwo ya ngozi imaze kumviriza abarengutse be n'umushingwamanza yari ari muri urwo rubanza yakiriye ivyo basavye urubanza ntigwavuye ngo rutere imbere ruburanishwe mu idonido rucagungururizwa ku itariki mirongo ibiri n'indwi uku kwezi kwa gatatu turimwo sentare isubiramwo ya ngozi yaciye yakira kandi umugwi w'abantu icenda bakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu bafatiwe muyinga muri komine ya gasogwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kwa gatandatu baraburanye inshuro zitari nke bakurikiranwa ko bari bagiye mu migwi y'abagwanyi sentare nkuru y'igihugu ya muyinga yahavuye ibambika izera mu kwezi guheze kuri ico caha bakurikiranwako mu gihe imiryango yabo yari yiteze kubakira barekuwe baciye bungururizwa mu ibohero rya ngozi haciye nk'indwi zibiri bejejwe niho baca bamenyeshwa ko umushikiriza amanza yabungururije kuri uwa kane barengutse ubwa mbere kugira bumvirizwe muri sentare isubiramwo ya ngozi umushikiriza amanza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramwo ya ngozi yasavye sentare ko yotanga irindi sango kugira azozane ivyabo na vyiwe abo yashengeje bo bashaka kuburana basigurira sentare ko umushikiriza amanza ariko ariteza utunyoni sentare isubiramwo ya ngozi yahavuye ibumvisha ko hari uburenganzira bw'umushikiriza amanza kuzana ivyabo na vyiwe abagirizwa ivyaha baciye basaba sentare ko itokwirirwa irabasaba kuzana ivyabo na vyabo kuko biva kure kiretse n'ivyo abo barengutse basiguriye sentare ko ubukene n'inzara biri mu gihugu bitasize inyuma imiryango y'ivyabo na vyabo bamenyesha ko ataburyo boronka bwo gushika ingozi igihe cose bokenegwa niko gusaba sentare isubiramwo ya ngozi ko yofatira ku vyo bavuze mu maburanishwa yagiye araba muri sentare nkuru ya muyinga banasaba ko yoca ikurikiza urwaciwe muri sentare nkuru y'igihugu ya muyinga sentare isubiramwo ya ngozi yaciye yungururiza urubanza ku itariki zitatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ibihumbi bibiri na cumi n'indwi izo manza uko ari zibiri zakurikiranwe n'indorerezi z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika zikurikirana ibijyanye n'agateka ka muntu mu burundi ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika isaamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro bira- birabandanya haciye hafi indwi zibiri ubushikiranganji bwa leta zunze ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga busohoye icegeranyo ku burenganzira bwa kiremwamuntu kuri buri gihugu ku isi ku bijyanye n'u rwanda icyo cegeranyo kivuga ko abantu bazimira hagakogwa ikubagugwa cyo bita torture mu gifaransa gufatwa no gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko no ku ruhara rw'inzego z'umutekano ibi birakogwa umuhinga Emmanuel Senga yasomye iki cegeranyo yakiganiriye ko n'umunywa- n'umunyamakuru wacu w'ijwi rya Amerika Thomas Kamirindi mu kiganiro muri Sanga mu kanya gaheze tubatega amatwi
nagira ngo wenda mvuge muri make icyo umuntu yumva iyo bavuze icyegeranyo cyakozwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ahangaha mu by'ukuri nta- mu rwanda cyangwa se ku rwanda hakozwe ibyegeranyo byinshi bituruka mu masosiyete akurikirana uburenganzira bw'ikiremo- bw'ikiremwamuntu yewe na kera ha- za ripodo zatangaga ibyegeranyo hari imiryango myinshi itanga ibyegeranyo na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu komisiyo y'igihugu y'u rwanda nayo ijya isohora ibyegeranyo ni uku urabyumva rero hari ibintu byinshi bivuga ku burenganzira bwa kiremwamuntu mu gihugu iki n'iki ariko bigira insobanuro zinyuranye iyo bikozwe na nka minisiteri eh, y'ububanyi n'amahanga na- ya amerika Mhm.
aha nakwibutsa ko na kiriya ki- navuga iki- kiriya gi- iyo so- ah, sinzi niba umuntu yavuga sosiyete ya human rights watch muzi ko nayo ikunda gukora ibyegeranyo cyane cyane ndetse bikazengereza na za leta ariko usanga uburemere bw'i- bw'icyegeranyo ikoze ntabwo bugereranya n'ubw'icye- n'ubw'icyegeranyo gikozwe na na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ariko rero hari umuntu witwa gatete eugene yego arabanza akavuga ati ibyo amerika ivuga ni ukubeshya ati mu rwanda ni amahoro gusa gusa ariko icyo nshaka kuvuga ni ahangaha avuga ati usa yigize umupolisi w'isi usa ese ko ari igihugu nk'ibindi gifite uburenganzira gifite ubusugire nk'ibindi byose ku isi bungana u rwanda rufite ubusugire bungana n'ubwa amerika kuki amerika uvuze ngo icyegeranyo cyayo kiba gifite uburemere kurusha ibindi byegeranyo kubera iki se reka tubanzirize kuri izi ngero twahereyeho hanyuma tuze kugera kuri aka kantu yego yenda ibya- byavuzwemo byerekeye itotezwa ibyo ni ikintu dusanga hariya rwose mu rwanda itotezwa rirahari cyane ndetse eh, urebye ingingo zo ntabwo umuntu yazirangiza kuko eh, usanga nk'abantu b'abanyapolitike batavuga rumwe batavuga rumwe ni- na na leta iriho muri kino gihe usanga abayoboke bakurikira baratotezwa ingero zifatika ni nk'abayoboke ba fdu inkingi bari mu rwanda abayoboke nubwo batigaragaza ariko bakeka ko ari aba rnc bari mu rwanda aba bose baratotezwa usanga rero ari ikintu leta iriho yashyizeho ikintu cy'ikangisho kugira ngo ibuze abantu kuba basanga yenda andi mashyaka eh, baba basanga- bagiye mu bi- mu bundi buryo bwo kwi- bwo kwi- bwa asosiyasiyo bwo kwishyira hamwe ba- basa nkaho ba- bazayibangamira hari ingero nyinshi cyane ntabwo yenda umuntu yajya mu gutanga amazina ndumva atari ngombwa kuko eh, ibyo ari byo byose tugiye nko muri fdi inkingi amazina arahari iyo ureba nk'uriya mu- mudamu wa- bavuga iragena eh, na Inga- na bando iragena irimine eh, na gasengayire ni abantu ba- bafunzwe baratotezwa babuzwa uburenganzira I- ibyo ni ikintu abanyarwanda bose bazi Ba- nta kubo- nta muntu utazi ko iyo ka yabayeho Eh, abandi ba- barimo ah, wiruka hari abantu b'abisilamu ubu ngubu barimo gutotezwa barimo mu ru- no mu rubanza ubu bari mu rubanza nubwo rufite ingorane cyane hari abisilamu mirongo ine na gatanu bavuga ko bari mu- mu gice cy'iterabwoba abo bantu ukibaza uti eh, ni ikihe kintu cyatumye bemezwa ko baf- bari mu gice cy'iterabwoba eh, mu by'ukuri batarashaka ko n'urubanza rwabo ngo rurererwa hanze bavuga ngo ni rufite ibintu rwa- rwakurura bi- birenze ariko bajya ku basuzuma bareba ugasanga ni ni uburyo leta yifashisha bworoshye bwo kugira ngo icecekeshe abo bantu abantu iyo bacecekeshe rero ibirimo kubatoteza bafungirwa mu- ahantu hatazwi hari abavuga hariya mu ikami mu kigo cya gisirikare cy'ikami aho ha- birazwi ko ari aho abantu bakunda gutoterezwa ari ahantu bicwa rubi- bicirwa urubo- urubozo eh, abagize imana bakavayo barabi- ba- babitangaho ubu- nk'ubuhamya iki ni ikintu rwose abantu b'abanyarwanda bazwi ba- abantu ba- bakurikira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bose bamenyereye ye noneho rero tugaruke kuri aka kantu k'uburemere bw'icyegeranyo gikorwa na amerika kandi ari igihugu gifite ubusugire gifite ubwigenge nk'u rwanda kimwe rwose nibyo rwose igihugu amerika leta zunze ubumwe za amerika eh, n'u rwanda bifite ijwi rimwe iyo bitora mu mu rwego rw'umuryango mpuzamahanga muri loni ibyo birumvikana bisa nk'aho ari ibihugu biri ku mu- bi- bi- biri ku murongo umwe kimwe gifite ijwi rimwe ikindi kikagira ijwi rimwe ariko iyo urebye ig- igikenera ikindi cyane aha ngaha ntawe kwibeshya ngo avuge ko u rwanda atari rwo rukenera amerika muribuka muri muri aya mateka yacu ya vuba eh, mu guhera muri za mirongo cyenda mu intambara ya efuperi itangira kugera muri mirongo icyenda na kane hazamo jenoside na nyuma yaho noneho hajyaho ubutegetsi bwa fpr buriya butegetsi bwa fpr bwakeneye cyane bwakeneye cyane inkunga ya leta zunze ubumwe za amerika Wi- iyi nkunga rero igihugu gikenera kuri leta zunze ubumwe za amerika ntabwo ipfa gutangwa gutya itangwa bamaze kugenzura niba icyo gihugu hari ukuntu cyo kigenda kigi- kizamura kuko ubundi mu kenshi na kenshi usanga biriya bihugu byacu byo muri afurika ibihugu bi- byo muri za aziya usanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu baba babangamiwe hafi buri gihe ariko noneho bagategereza ko bagenda babworoshya bazamuka bazamuka bityo n'inkunga ikagenda ikurikira nicyo gituma usanga rero leta zunze ubumwe za amerika zikize zikomeye zishaka zishobora gutanga inkunga zishobora gusaba ko igihugu kisaba ki- kugira ngo kihabwe hari ibintu gikora muri urwo rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite ntihabose ntihabose we yego mwiriwe wiriwe neza akabazo kawe Eh, njye mfite utubazo tubiri mbaza nyakubahwa mutumirwa ariko kandi ni ni igitekerezo n'ukuntu mbona amerika mu by'ukuri reka mba ari nabyo mperaho amerika hari ubutegetsi bwinshi bujyaho muri afurika no mu bindi bihugu byo ku isi hari ibigizemo uruhare kugira ngo ubwo butegetsi bujyeho Mm, Ah, hanyuma rero rimwe na rimwe abategetsi bajya mu mu buyobozi nk'uko bakoranye na ba mpatsi ibihugu bakunda kudaha agaciro abaturage kuko nyine abaturage si baba babashyizeho babica babakiza mhm.
ikintu rero gitangaza ni ukumva amerika ikora ibyegeranyo ku bihugu none se yo uruhare rwayo mu- mu bintu bibera ku isi iba ya- yabishyizemo niba ifashe nk'igihugu ikagiha umuyobozi ibizi neza ko ariwo ariyo i- i- igihaye uwo muyobozi ata- atari abaturage babigizemo uruhare kugira ngo ba- ba- ba- bashyiraho uwo muyobozi akaza agakandamiza rubanda mu bihugu uh, runaka babashyizeho kuki bo batagira gutya ngo bavuge bati ibi byegeranye ubwo tubikoze turabibonye reka ba bantu twahereje bari abaturage tuba- tubabakize ba- ba- babahe amahoro icyo ni uko ngewe mbibona hari aba- aba- abakuru b'ibihugu benshi bagiye bashyirwaho na amerika ubwo udaha agaciro nyine abaturage bakabahera kuba bakandamiza kandi nawe urabyumva iyo abantu batakwibona bateretswe aho ngaho ntabwo waha agaciro abanyagihugu ye baza rero akabazo kawe Eh, Mm, akabazo kamwe mm.
ndamubaza kuba kuba ibyo ibisohora ni kimwe ese hari inkurikizi izindi ziba yasohora ibyegeranyo nk'ibyo Eh, kuko ntibibisohora kandi aravuze ati amerika ni igihugu gikomeye cyane ku isi iyo cyasohoye ibyegeranyo nk'ibyo hari ingaruka zigera ku bantu basohoyeho izo- izo raporo mbi icyo ako ni akabazo kamwe ye urakoze ntihabose kubira nawe akarengane eh, cyangwa se ingero zimwe muri ibyo ngibyo we abona mu rwanda bihari murakoze ye reka ahita agusubiza ntihabose urakoze yego murakoze urakoze urakoze guharanira bose ikibazo cya kirumvikana koko iyo urebye uruhare amerika igira gushyira abo- ku ba- ku butegetsi abate- abategetsi bo muri afurika eh, wibaza niba hari ikintu iba igambiriye kugira ngo wenda igirire akamaro abaturage Bo- aha ngaha twumvikane ko amerika ni igihugu igihugu burya kibana n'ibindi ariko gishaka n'inyungu zacyo birumvikana hari igihe amerika ishobora gufasha umutegetsi runaka kujya ku butegetsi iteganya ko izamukoresha akayigeza ku bintu byerekeye nka nk'ubukungu Eh, urugero utabikuye ni nk'ahariya mu rwanda Eh, iyo ureba ibyabaye ukabona yenda ukuntu ba- eh, bafashije ari uganda ari u rwanda bagashyiraho bariya bategetsi ba- ba kaguta museveni na ba kagame biriya byakozwe kugira ngo babahe mu by'ukuri inzira ba- abanyamerika bagiye muri kongo uzi ko kera eh, kongo yari nka- nk'akarima k'ububirigi niho mbese bavuga igifaransa abanyamerika batari barimo cyane biriya rero ni ukubera inyungu utesi iyo babashyizeho bagira ngo bagasubira inyuma bakita no ku baturage aha ngaha twumvikana nanone umutegetsi bashyizeho ntabwo baba bashaka ko buri gihe yitwara nk'umugome w'umwicanyi baba bizeye ko yenda ashobora kujyaho agakoresha ubwenge afite akaba yayobora neza iyo bitabaye rero iyo biramutse bitabaye ngo ayobore neza icyo gihe nabo barakurikirana uba usanga bwohezaho nk'izi nk'aba bashakashatsi bajya kureba uko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwitwara aha ngaha nagira ngo urugero rworoshye ku rwanda ho ejo bundi mwigeze kumva ko muri kongere y'amerika bigeze hageze kuba abagabo babiri b'abanyarwanda witwa higiro majoro higiro hanyuma na dr david himbara bariya bagabo bagiye barabumva batanga ibintu byose bazi byo mu rwanda abari bari muri iyo nama abantu b'abakongeresite bari muri iyo nama abakongeresimani bari muri iyo nama batangazwa no kumva ko ibintu nk'ibyo biba bikaba mu gihugu baha imfashanyo noneho abangaba rero bagaruka bagatereka iriya minisiteri y'ububanyi n'amahanga mwumve ko aha ngaha nagira ngo mwumvikanishe ko biriya byo gutandukanya inzego z'ubuyobozi muri ibi bihugu birakora kuko iwacu babivuga mu magambo bariya barongera bagategeka iriya minisiteri y'ububanyi n'amahanga kugira ngo noneho igende icukumbure isuzume ikurikirane irebe ko ibyo abo bagabo bavuze koko ari byo ibyo rwose barabikoze bavuga ati mwebwe nta kuntu mwashobora kuba mwemera ko dufasha kiriya gihugu tukagigurira imbunda tukagira amasazu tukagifasha mu bintu byose ariko cyarangiza kigafata za mbunda kikazerekeza ku baturage bacu ibyo bintu rero byarabaye nagira ngo rero mbwire umuvandimwe ubajije icyo kibazo ko birumvikana ko ibintu biri kugira ngo amerika iyobore isi yose yumva buri kibazo kiri muri buri gihugu ariko igerageza cyane cyane kuri uru rwego urwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni urwego ishyiraho ingufu kuko ni ikintu mu by'ukuri kigize navuga ireme rya amerika ubwayo bituma rero ibyo itekereza ibyo itekereza birimo iwayo ishaka kuba no mu bindi bihugu
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
aha ni naho rero duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha tubibutse ko mushobora kubandanya gusoma amakuru kuri siti yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu cyangwa mukatwandikira mukadushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ku makuru n'ibiganiro tubashikiriza imeri yacu ni radiyo yacu arobaze jemel akaburungu komu mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka tubibutse kandi ko kuri facebook no kuri twitter niho turi aderesi yacu ni radiyo yacu voa murakoze mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika